mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri ku badukurikira kuri interineti mwadusanga kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu wa akadomo kobu mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwemba suzambaye ikaze amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba mu burundi abantu batanu baharanira uburenganzira bwa muntu bari bafungiwe mu biro by'iperereza bimuriwe ku wa kane nijoro muri gereza nkuru ya mpimba i bujumbura icya mbere ni uko twamenyesha yuko batamaze umwanya munini mu migendureza icyo ni cyiza kugira ngo bashobore kuronka imiryango ishobore kubaramutsa neza bitagoranye uwo ni sixite vinye nimuraba ni perezida wa komisiyo yigenga y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu mu burundi leta ya repubulika demokarasi ya kongo irasaba abarundi bakorera uvira kwirinda kwivanga muri politike naho perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden yagiye muri ikirere ku buryo butunguranye izo nkuru n'izindi ni mu kanya mugume ku maradiyo yawe amakuru yacu tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi kuri uyu wa mbere perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden yakoze uruzinduko rutunguranye i kiev umurwa mukuru wa ukraine byinshi kuri iyi nkuru tubibaze fidel niyongabo perezida biden yatangaje ko yagize urwo rugendo kugira yerekane ko amerika ishigikiye ubwigenge bwa ukraine n'iyubahirizwa ry'imbibe z'ico gihugu mu ijambo yashikirije ari kumwe na perezida wa ukraine volodimir zelenski ku mugwa mukuru kiev perezida biden yatangaje ko umwaka umwe inyuma y'uko uburusiya butangwa ibitero ku mugwa mukuru kiev igihugu hamwe na demokarasi bigihagaze perezida biden avuga ati ndi ngaha kugira nerekane ko amerika ishigikiye yivuye inyuma ubwigenge n'iyubahirizwa ry'imbibe za ukraine nizeye ko tuza kuronka akanya ko kuganira ukugeneye amerika n'ibihugu bicuditse byobandanya gufasha bikomeye igihugu cyawe perezida biden yatangaje kandi miliyoni amajana atanu y'amadolari amerika igiye guha ukraine harimwo ibisasu bikoreshwa na vya muzinga n'ibigwanisho bisambura ibimodoka vyo mu bwoko bwa blende yongeye kandi avuga ko amerika izotangaza ibindi bihano bishasha ku burusiya muri iyi ndwi perezida wa ukraine volodimir zelenski yishimiye kuba biden yaje mu gihugu ciwe mu gihe gihambaye
and all we are proud of it. Thank you very much for coming, Mr. President. That is a huge moment of supporting the Ukraine.
Perezida Zelenski avuga ati kwakira Perezida Biden uno munsi mu gihugu cacu ni ikimenyetso gikomeye cyane kuri twebwe turabyishimiye ni igihe gikomeye cyane cyo gushigikira Ukraine amafirimbi yo kugabisha abanyagihugu ku bitero vya misile z'uburusiya yumvikanye ku mugwa mukuru Kiev no mu bindi bice vya Ukraine mu gihe Biden yari muri urwo rugendo harimwo igihe perezida Zelensky na perezida Biden bagendera katedrale yo ku mugwa mukuru Kiev abo bategetsi bombi bashize urugori rw'amashurwe ku ruhome rw'icibutso c'intwari zahitanywe n'ibitero uburusiya buriko bukora muri Ukraine bitegekanijwe ko perezida Biden aja muri Pologne aho azoshikiriza ijambo ejo kuwa kabiri ku mugwa mukuru Varsovie ku twigoro twa Amerika two kujijura amakungu kugira abandanye ashigikira Ukraine.
Fidela amakuru atugeraho ni uko mbere y'uko perezida Joe Biden ajya mu gihugu cya Ukraine yabanje kumenyesha igihugu cy'Uburusiya ko agiye muri urwo rugendo umuguru igitangazamakuru cy'abongereza BBC uyu munsi cyatangaje ko gifite gihamya ko hari ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abakozi bo mu mirima y'icyayi mu gihugu cya Kenya ni inkuru tubaza mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma muri videwo yagaragaye ku rubuga rwa murandasi rwa BBC World umwe mu bayobozi b'abakozi agaragara ari kumwe n'umunyamakuru wiyoberanije amusaba kumukorakora no kwiyambura imyenda uwo muyobozi ntabwo yari azi ko arimo gufatwa amashusho ntiyari azi kandi ko hafi aho hari abakozi ba BBC biteguye gutabara uwo munyamakuru wiyoberanyije abagore bagera kuri mirongo irindwi babwiye BBC ko abakoresha babo babakoreye ihohotera rishingiye ku gitsina abo bahohotewe bakora mu mirima y'icyayi y'ibigo bikomeye nka Unilever, Lipton na James Finland Company bigurisha icyayi ku masoko yo mu Bwongereza hari bamwe muri abo bagore babwiye BBC ko akazi katakiboneka bityo ko nta yandi mahitamo bafite ku wundi murima w'icyayi uyu munyamakuru wiyoberanyije yagiye aho abakoresha batanga amabwiriza ku bakozi bashya batangiye akazi umukoresha wo kuri iki kigo mu ijambo rye yavuze ko ikigo ayoboye kitihanganira abakora ihohotera rishingiye ku gitsina ariko nyuma aza kumutumira ngo bahurire mu kabari k'imwe muri za hoteli zaho nyuma yamusabye ko bajyana iwe nk'uko bbc ibitangaza ikigo cya fenli cyabwiye bbc ko cyatangiye iperereza rigamije kureba niba ibikorwa byabo muri kenya byaba bifite ikibazo cy'ihohotera rishingiye ku gitsina ikigo cya lipton nacyo cyaguze imwe mu mirima ya unilever igihe bbc yakoraga iyi nkuru nacyo cyavuze ko cyatangiye kubikoraho iperereza
arakoze geoffrey mutagoma umukuru w'igihugu cya tunisiya kais sayed yirukanye umunyamabanga mukuru w'urugaga rw'amashyirahamwe y'abakozi y'u- y'uburayi bwose umutegarugori esther lench amurega kwivanga mu bibazo bwite by'igihugu cye Oriane itanga ishaka turi kumwe muri studio urakoze edi inyuma y'aho esther lynch ashikirije ijambo mu myiyerekano yateguwe n'ishyirahamwe ry'abakozi rikomeye muri tunisiya perezida kayid said eh, yaciye ategeka ko uwo mutegetsi w'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa buraya yirukanwa lynch yagirizwa n'abategetsi ba tunisiya ko yivanze mu mabanga y'igihugu mu majambo yashikirije mu myiyerekano yo kurwanya perezida said yabaye ku munsi wa gatandatu mu gisagara cya sfax kiri ku kivuko urunani rw'amashyirahamwe y'abakozi muri tunisiya ugtt rwatangaje iyo myiyerekano rwatanguje iyo myiyerekano ruvuga ko ari iyo kwiyamiriza intwaro y'igitugu ikandamiza abatavuga rumwe nayo hamwe n'abayinegura mu itangazamakuru mu butungane no mu bij- no mu budandaji mu ijambo yashikirije lynch yasabye ko umukuru w'ishyirahamwe ry'abakozi mu gihugu yahagaritswe n'inzego z'umutekano mu kwezi guheze anis kabi arekugwa yongeye arasaba leta ya tunisiya kugira ibiganiro n'abayobozi b'ishyirahamwe ugtt mu kugerageza guteza imbere ubutunzi bw'icyo gihugu ni mu gihe ikigega cy'icyo gihugu kiri mu guhomba kandi uruhagarara rwa politike rwiyongereye inyuma y'amatora y'abashingamateka yitabiriwe n'ibice cumi na kimwe ku ijana bonyine bari bitezwe kuyitabira mu kwezi guheze
Oriani itanga ishaka Geoffrey Mutagoma na Fidel Niyongabo ndabashimiye ku bw'ayo makuru yo hirya no hino ku isi mutugejejeho mbibutsa ko iyi mwumva ari radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari amakuru yacu tuyahere mu gihugu cy'u Burundi aho abantu batanu baharanira uburenganzira bwa muntu bari bafungiwe mu biro by'iperereza bimuriwe kuwa kane nijoro muri gereza nkuru ya Mpimba i Bujumbura perezida wa s- komisiyo yigenga y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu Sixte Vinye Nimuraba avuga ko bizatuma imiryango yabo ishobora kubasura yavuganye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana ukorera mu biro by'ijwi ry'Amerika i Londres mu Bwongereza erega nk'uko bisanzwe bizwi uravye ko iyo hari amatohoza hari ikintu umuntu wese arashobora kumushikira bakagira amatohoza igikuru gusa ni uko uh, ubutungane bukora uko amategeko abirekuye hanyuma amatohoza akaba hanyuma uh, uwagiritwa icaha akaronka eh, abashingwamanza bamufasha kugira ngo arengaho bimwe mu byaha bya mbere byagaragajwe baregwa harimo kwakira amafaranga avuye hanze ahantu hatazwi mwebwe nka sendh mubibonamo icyaha cyabaviramo gufungwa ikintu cyose kigengwa n'amategeko nk'abaharanira agaciro na muntu icya mbere dushyira imbere n'amategeko ni ukuvuga ko iyo hari itegeko na twese tubanza tukarikurikiza mu gihe rero ubutungane bwabona yuko hari itegeko ryarahenzwe bufata ingingo ribereye ikindi twamenye ni uko babajijwe nta babunganira mu mategeko abavoka bahari ibyo mubibonamo ikintu gikwiye Eh, tumaze kuhashika twebwe tu- turashobora kubabwira ko twabonye yuko bashoboye kuronka abavoka ba- mu gihe bari imbere y'u- y'umumajisitara Eh, bararonse umwavoka ashobora kubakurikirana urubanza Aba- baronse uru- umwavoka n'igihe bari bagifatwa amakuru dufite kuri uyu wa mbere ni uko ku wa kane nijoro bavanywe mu igendereza bajyanwa muri gereza nkuru ya mpimba ibyo bisobanura iki kuri mwebwe Eh, icya mbere ni uko twamenyesha yuko eh, batamaze umwanya munini mu migenderezo icyo ni cyiza kugira ngo bashobore kuronka eh, imiryango ishobore ku- kubaramutsa neza bitagoranye bashobore kuronka abashingamanza bashobora kubakurikirana cyangwa urana biteye kuko urana ko iminsi bamaze naho umunsi umwe ari munini iya bamaze iminsi mike icyo ni cyiza hanyuma twe icyo dushyira imbere ni uko ubucamanza bwokora hanyuma bukaduha umuco ni ukuvuga yuko icyo dushima ni uko bashoboye gushyira imbere ya sentare hanyuma tugasaba yuko amatohoza cyangwa kuburanishwa byoba n'ingoga kugira ngo tumenye ukuri kuko biragoye kumenya ukuri iyo utumvirije ingingo ya sentare sixte vinyini muraba umuyobozi w'inama y'igihugu yigenga ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu burundi ndagushimye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'amerika murakoze
mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu gihe leta irimo ibarura abazatora irasaba abarundi bakora imirimo yabo mu mujyi wa uvira kwirinda kwinjira muri politike y'icyo gihugu ntibagomba gufata amakarita y'itora no kujya mu mitwe yitwaje ibirwanisho ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedasite ngabo uri mu mujyi wa uvira abarundi bakora imirimo itandukanye muri kongo batangije ku mugaragaro ishyirahamwe ry'abahuriye rizwi ku izina ry'igifaransa association pour la promotion de la solidarité de burundi au congo aho bari bateraniye kavimvira aba barundi barimo abubatsi abahinzi abacuruzi abatwara ibinyabiziga n'abakora muri za salo no mu tubare ndetse n'indi mirimo bavuge ko batangije iri shyirahamwe mu rwego rwo gukemura bimwe mu bibazo bigenda byibasira abarundi bakora imirimo itandukanye muri uvira joel mbaruku ni umuyobozi wungirije w'iri shyirahamwe avuga yuko basabye aba barundi bakorera imirimo yabo muri kongo kwirinda kwinjira muri politiki ya kongo muri ibi bihe iri gutegura amatora ni ukuvuga ngo ubutumwa twahaye bene wacu bose bari ngaha twababariye ko nta murundi n'umwe wo kuhirahira aca avuga ngo agiye ngo gukorerwa arurema ni ukuvuga ngo agiye gufata ngo akarangamuntu kuko yibeshye agaca afata akarangamuntu igihe bazomufata ko bazomufunga muri santarari ni ukuvuga ngo twabahereje ubutumwa bwinshi cyane tunabahereza inama zitandukanye hirya no hino kugira ngo babe makini ntibazukore ikosa nk'iryo ryo kujya gufata ibyangombwa bya kongo hatungimana magnifique ni umurundi ukorera imirimo y'ubuhinzi za kagando na kawizi avuga yuko ishyirahamwe ryabo rizakemura bimwe mu bibazo bagendaga bahura nabyo birimo guhohoterwa ndetse no gufungwa n'inzego zishinzwe umutekano nk'abarundi kenshi bakunda kugenda mu murima hariya barakunda kuza kubafata kuzana byangombwa ubu rero nyiri shyirahamwe ryacu kubona turijeho ni byiza bagiye kuza bagenda kuvugira abarundi nta murundi azoza ahura n'ikibazo kubera ni niyo bariko bibabana barakunda guca bavuga ngo ni abarundi cyangwa akabazo kose kabaye bavomye nk'abandi bana ngo ni abarundi ngo ni abandi ibyo kubera iri shyirahamwe ryacu ryaje rugiye kubyirukako tuze ingorane duhura nazo abarundi bihagarare umurindangabo francois akora imirimo y'ikimotari muri congo asaba iri shyirahamwe batangije ko ryagerageza kuganira n'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka muri congo kugira ngo bakemure ikibazo cy'urupapuro rwo gukorera muri congo bicara basabwa uwo ari we wese ngaha muri congo akwereka ko ari umushefu akagukontora dokima ikigira kabiri niyo dokima naho uba uyifise ufise sepejere yawe ufise pasiporo yawe cyangwa rese pasi agenda yifise ngiyi akaca akubwira ngo ibyo ntibihagije uzana permis de séjour iyo permis de séjour nibadufashe bagende bayishyire kuri frontiere ku nzira izwi n'amategeko hajya bakugongeye bace bayikwandikira bayiguhe hama byerekane yuko ya séjour nimba ari amezi atatu cyangwa ane kuko bakunze kuyishyiraho amezi atatu tubimenye ku bwa Isayi Ndagijimana asanga kuba ishyirahamwe ryabo ryemewe n'amategeko yo muri Kongo kandi rizwi n'abayobozi batandukanye rizagabanya ibibazo abarundi bagenda bahura nabyo muri aka karere iri shyirahamwe ikintu rigiye gukemura rigiye gufasha kwanza abarundi bose bahurikiye ngaha ni ukuvuga umuntu agize ingorane y'ikintu mu nzira runaka afite uburenganzira bwo kwitura ku ishyirahamwe mugabo mu gihe yiyandikishije ishyirahamwe rya asosiyasiyo ikamumenya ko ari umurundi ari ngaho muri kongo afise ibyo ariko arakora bizwi n'amategeko yaciye mu nzira y'amategeko atangorane n'imwe afise bamwe mu bayobozi barimo mu nzego zishinzwe umutekano za kongo bari muri ibi birori byo gutangiza iri shyirahamwe ry'aba barundi bakorera imirimo yabo muri uvira babasabye kwirinda kwinjira muri politiki ya kongo irimo gufata amakarita y'itora ndetse no kujya mu mitwe yitwaje ibigwanisho nubwo nta mibare itangwa y'aba barundi bakorera imirimo yabo muri uvira ariko hari aho usanga imyinshi mu mirimo y'ubwubatsi ikimotari ndetse no mu tubari usanga yiganjemo abarundi vedase ngabo ijwi rya amerika uvira urakoze vedaste ngabo umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye antonio guterres arasaba amahanga kwita ku kibazo cy'amazi y'inyanja zitandukanye ku isi agenda yiyongera cyane kuva mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda avuga ko ayo mazi ashobora guteza ingorane abantu bagera kuri miliyoni magana cyenda n'ingaruka mbi ku mahoro n'umutekano by'isi yabivugiye mu nama y'inteko ya oni ishinzwe amahoro n'umutekano ku isi yabaye mu cyumweru gishize ku cyicaro cya oni mu mujyi wa new york hano muri leta zunze ubumwe za amerika mugenzi wacu fidel niyongabo arabiganiraho na profeseri desire rugaragaza wigisha iby'ihindagurika ry'ibihe muri kaminuza ya glasgow caledonia mu gihugu cya ecosse na leonidas nzigiyimpa uyobora ishyirahamwe ryitwa conservation and community of change riharanira kurengera ibidukikije ari mu gihugu cy'u burundi profeseri desire rugaragaza kugaragaza aratangira avuga ishingiro ry'ibyo antonio guterres avuga ntabira gusema guko ibiriko biraba biraboneka yuko urugero rw'amazi rumaze kuba runini cyane kuko turetse yuko bahera mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda mu bisanzwe byatanguye kuva kera ariko ibyo ariko aravuga ni ibintu bimaze kwerekanwa na siyanse bimaze kwerekanwa n'ubushakashatsi butandukanye ibyo avuga ni uko kuva mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda urugero aho bigeze ubu tutarave neza mu bihumbi bibiri n'ijana nk'ibihugu byitwa bya tuvaru amazinga ya tuvaru azoba yose yaramaze gutwarwa abo bantu bazoca he kubera iki ako kamu nk'ako kadatuma amakungu hagurukira bikomeye icyo kibazo ku bwanyu urakoze cyane icyo ni ikibazo gikomeye cyane kuko abantu ntibabyumva kumwe kandi abantu mu bisanzwe cyangwa ibihugu bifite ibyo umuntu yakwita rezentere icyo umuntu wese ashaka gushyira imbere kugira ngo igihugu kibe imbere nicyo ashyira imbere kugira ngo arabe yuko igihugu kiwe cyo kwigeze rupaco cyera imbere ivyo rero nivyo umuntu ashobora gutangurira ko kuko nko kwikunda nko kwikunda hariho abantu baraba gusa ibyabo abandi bakavuga bati reka ntiturabe ibyacu reka turabe n'iby'abandi kugira ngo dukorere hamwe ni nayo mpamvu ni naho byahereye kugira ngo bashyire hamwe kugira ngo barabe ingene isi yose yofata igashyira ku rugero rumwe ibyiyumviro byo kugira ngo barwanye ibyuka bituma iyi si imera uko isi uno munsi murakoze reka tuze ku mirongo ya telefone tufise baza muganga uratwumva ndabumva neza uhamagaye urihe kigali mu rwanda ufise ikibazo ubaza umutumire canke icyiyumviro ushikiriza mbere y'uko ngira icyo mvuga ndamanze nshimira ijwi rya amerika ikindi ndashimira bwana desire kuba wamutumiye kugira ngo tuganire urakoze cyane desire icyo nagira ngo nkubaze rero kuri icyo kibazo isi yose nakita ko isi yose ihanganye nacyo ndagira ngo mbaze by'umwihariko muvugana n'agateka kazinamuntu cyangwa se abantu bashinzwe kurebera inyungu za muntu ku isi yose muri rusange babivugaho iki icyo ni ikibazo cya mbere ikindi nakubaza tuzi ko ubushyuhe ku isi buterwa na ziriya nganda zikora ibintu bitandukanye kuri iyi ni iki gukorwa kugira ngo bariya bantu bakora mu nganda cyangwa se bariya abayobozi b'inganda bagerageze bagabanye kugira ngo byibura ikiremwa muntu mu myaka iri imbere kibe kiri ku rwego navuga ko butekanye ikindi nakubaza nuko ariko ni ukutubariza n'ahandi hose bagira icyo babikora kugira ngo byibura biriya bihugu bifite impungenge ku bazaza habyo bitewe n'ariya mazi ashaka kubarengera cyangwa se ziriya nyahanza ariya mazi magari ashaka kubarengera murimo murakora iki kugira ngo bariya baturage cyangwa se kiriya kiremwa muntu cyugarijwe na na ziriya mpungenge mu myaka iri imbere tuvuge nko mu myaka nka bibiri na mirongo itatu hagati ya bibiri na mirongo itatu na bibiri na mirongo itanu bazabe bavuga byibura hari nakita nka sekirite bafite kuko urumva barogaraniwe sinzi nimba hari icyo murimo kubafasha kugira ngo byibura bibumve batekanye muri rusange urakoze valanse gukora ibi bibazo ni ibibazo bitatu bikomeye mu bisanzwe bishobora kubyita ibibazo nkoramutima ikibazo cya mbere kijyanye na kuraba ingene twokwegeranya climate change biterwa n'imyuka mibi hamwe n'ikiremwamuntu uburenganzira bwa kiremwamuntu hanyuma ikibazo cya kabiri ni ikibazo kijyanye n'inganda ikibazo cya gatatu ni ikibazo cy'ibihugu bito bito bishobora gutwarwa n'amazi n'icyo uburenganzira bwabo urumva ni ibibazo bigiye gusa ni ibibazo bigiye kwegerana icya mbere ni uvuga ni uko ku bijyanye n'uburenganzira bwa kiremwamuntu mu bisanzwe nta burenganzira bwa kiremwamuntu bwa mbere bubaho atari kubaho kubaho k'umuntu dwa alavi icyo ni ikintu cya mbere kibaho umuntu ategerezwa gushyigikira mu bintu byose aba ariko arakora hariho iyo rero utabayeho ntushobora no kugira ijambo ntushobora no kugira uruvugiro bisigura ko ibi byose biriko birakorwa bifata intera yo kugira ngo turabe ingene twotuma ikiremwa muntu kibandanya kironka agateka kacu ariko icyo waciye wongeramo ni uko nawe ubizi neza yuko ibi bintu byose biterwa n'izi nganda ziba zirimo gukora inganda zikoresha amashanyarazi inganda zikoresha n'ibindi bintu bitandukanye amashanyarazi ava mu bizuku niko babyita mu kirundi n'abandi koni hamwe n'amashanyarazi atava mu byo bita umuntu mu byo bakwita green energy impamvu rero tugasanga harimo na transport nyinshi byose bigatuma ibi bintu byose bikorera hamwe kugira ngo bishire bigatuma impact kuri global warming byogenda bike kugira ngo ibyo bihugu kugira ngo izo nganda zigabanye kurungika imyuka mibi mu kirere bituma haza ubushuhe hariho ibintu bikomeye dutegerezwa kwiyumvira ibihugu byose bishaka kugira iterambere barikora uko baryumva kandi mu mategeko mpuzamakungu hariho prinsipe ivuga yuko ata gihugu na kimwe gifise uburenganzira bwo kubwira ikindi gihugu ngo kora ukoresheje resource naturere zawe ukore uko tugutegetse ntibibaho icyo ni ikintu gikomeye cyane dutegerezwa kuyoboka iyo turi ko turaraba ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe wavuze ikibazo cy'ibihugu bito bito biri munsi y'amazi ku rugero rwo munsi y'amazi ibyo bihugu birageramiwe cyane kuko mu myaka ibihumbi bibiri n'ijana hazuba hamaze kuduga imetero y'amazi bisigura ko hari impakiti bizogira abantu bose ibihugu bizotwarwa abantu bimuke ingaruka ingaruka zabyo abantu bazoca bimuka kandi bazobura aho baba ariko ikintu yabagije gikomeye ni icyo bashobora kubikora ko mumenyeshe ko baheruka kurungika ikete mu rukiko mpuzamahanga basaba icyo ibi bihugu bikwiye kuronka cyangwa igikwiye gukorwa basaba urwo rukiko ngo rutange inyishu ku gikwiye gukorwa kugira ngo ibi bintu byose bihagarare ashaka nze kuri wewe leonidas bizofata iki kugira amakungu yugurure amaso agira icyo akoze kuri iki kibazo gikomeye nk'uko umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe onu antonio guterres ariko atera akamo ko abantu bokanura amaso n'amareta ku isi uvuze neza uvuze ati bidofatike kugira ngo abantu bugoroke amaso hanyuma rero babone yuko hakwiye kugira igikorwa kenshi na kenshi abantu badakwikangurira ibara ryamaze kugwa abantu bapfuye inyubako zasenyutse imirima yatwawe abantu bangaye kuko icyo abantu batarabona neza ni uko ihindagurika ry'ibihe muri ibi bihe tugezemo riko riratera ibibazo birengeye n'ibiterwa n'intambara zimwe zimwe abantu rero ntibarabona yuko ubukana cyangwa ububabare buterwa n'iryo hindagurika ry'ibihe bikwiye gushyirwa mu bihe bidasanzwe by'ibihugu mu bihe bidasanzwe by'isi icyo kimwe n'iyo ahantu kanaka hateye intambara haba uruhagarara kubera ko amahoro aba yahungabanye n'ibiza n'isibe riterwa n'iryo hindagurika ry'ibihe ryari rikwiye gufatwa nk'uko kuma bahari gusa nagira ndakumenyeshe ko natwebwe turi mu burundi naho turi kure y'amabahari twashyikiriwe muri iyi myaka irenganye ya vuba cyane ibihumbi mirongo ibiri mirongo ibiri na mirongo ibiri mirongo ibiri na mirongo ibiri na rimwe imbere no mu ntango ya mirongo ibiri na kabiri twarabonye yuko urugendo rw'amazi yaratanganyika rwaraduze ndetse n'ibindi biyaga byo hagati mu gihugu hajya mu buraruko urugero ruraduga hanyuma rero inzuzi nka rusizi murazi yuko rwahushije hanyuma rero rugatuma abantu benshi batakaza ingo zabo ndetse uno munsi bakaba baba mu mahema ibindi nabyo bigatuma kuri iryo hindagurika ry'ibihe n'ibihe bihinduka ugasanga imisozi irisenye ugasanga isi iratwawe amazi aratosekaye inzu zirasenyutse n'abantu no gupfa baramaze gupfa ibyo si mbeshere uti none mbega hasigaye iki ahubwo nuvuga nti hararengeranye kuko murazi biriko biraba biteye ubwoba cyane aricyo gituma hakwiye gufatwa ingingo zihuta kandi izo ngingo si umuntu umwe E, urazi kenshi na kenshi bakunda kuvuga ngo none ubushikiranganji bw'ibidukikije buri hehe ibyo bibazo ntibirabwa n'ubushikiranganji bw'ibidukikije gusa ibyo bibazo bira- ni inkoramutima bifatiye ku buzima ubuzima nabwo bugizwe n'ibintu byinshi ni ukuvuga yuko ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe ni ikibazo kiraba umuntu wese ari nacyo gituma ibihugu bitandukanye bikwiye gufata umwe wese ahagera n'uburyo bwiwe agafata ingingo zihuta kuko ihindagurika ry'ibihe ryamaze kudushikira buri wese yofata ingingo ati ibyo nshobora reka ngabanye ububabare ngabanye ugusinzikara kuko tuza turi muri ryo hanyuma rero ibihugu nabyo biri ku isonga mu bituma iryo hindagurika ry'ibihe riba muri uku kurungika ibyuka mu kirere by'ukuri bagafasha cyane cyane ibihugu biri mu nzira y'amajyambere kugira ngo ibyo bashobora bashobore kwikingira kuko kenshi na kenshi baravuga babivuga ku munwa mugabo ntibijye mu ngiro murakoze murakoze ugaruke ku mirongo ya telefone dufite festo uratwumva yego ndabumva cyane uhamagaye wihe festo mperereye i kigali mu rwanda ufite ikibazo ubaza abatumire cyangwa icyiyumviro ushikiriza ikibazo mbabaza mukibaze ni iby'iyumvire nashaka kubaza aba- aba batumirwa se nkatwe uruhare rw'abaturage ni uruhe kugira ngo ibyo bibe byagerwaho nanone nkibaza ni se aba ahanini nkatwe nk'ibi bihugu bya afurika u rwanda uburundi n'ahandi n'ahandi twe- buriya hari uruhare rukomeye tugira mu mu mihindagurikire y'ikirere kuko nkeka ko ahanini bishobora kuba bituruka kuri ibi bintu by'inganda zikomakomeye cyane zaba ziri mu bushinwa cyangwa se za amerika uburusiya n'ahandi ariko nkibaza nise nimba byaba bituruka ku nganda twebwe abatumirwa nkatwe nk'ibihugu bya afurika tutaragira inganda zikomeye aho nanone ntibizagira ingaruka mu iterambere ry'ibihugu byacu kuko wenda ndakeka se bazaca inganda bazagenda bakora iki murakoze yego mumwishure leonidas avuze neza ati none naho bitatuva ko iryo hindagurika ry'ibihe mbega none twewe twokora iki nibyo nibaza yuko twebwe eh, nk'abaturage turashukisha ibyo twokora kuko iyo iryo hindagurika ry'ibihe ryabaye reka ntanga akarorero niba imvura iriko iragwa ku rugero rudasanzwe iyo mvura ikajya isanga eh, ya mashamba yotumye eh, amazi ahitana ibintu byose akabitwara ya mashamba twarayatemye atabiti bikiri ku misozi Eh, ahi- ni ukuvuga yuko ingaruka zizoba nyinshi cyane kuko inzu zacu zizotwagwa imirima itwagwe ibiraro bitwagwe amashuri atwagwe ibitaro bitwagwe hari ibyo rero twebwe dushobora gukora nko ku rugero rwacu ni kwa kwikingira tukagerageza kugabanya ubukana bubi eh, bw'iryo hindagurika ry'ibihe tugatera ibiti tugashobora eh, guca ya mikobeko cyane cyane nko ku nzuzi igihugu cy'uburundi murazi ko turi mu misozi ugasanga inkombe z'inzuzi abantu barazirimye ko twadushambashamba twakingira inkombe z'inzuzi tukazi- tukazigumya kugira ngo ntizisenyuke hanyuma rero ngo zigende zirasenyuranyura ibyo zi- zitwara ibyo zihuye zose ibyo zijya nkombe z'inzuzi zigakingirwa tuya dushamba tugakingirwa aho tutakiriho bagasubira bakahatera ibiti bijanye na bene ibyo bibanza ahandi murabona ko batanguye kuhatera imigano iyo migano ikubahirizwa kubaterwa ikarindwa ikubahirizwa hanyuma rero amareta ibyo ashoboye we, mfate nk'akarorero ngaha mu burundi ejo bundi twarabonye tanganyika eh, tanganyika ruduga hariho imetero abantu batabwirizwa kubaka ko ijana n'itanu izo metero zikubahirizwa hanyuma rero bya bitutu n'ibiti bisanzwe bi- byaba ku nkengero za tanganyika bigasubira bikubahirizwa kuko iyo amazi aduze eh, eh, n'inguvu biraheza bikagabanya two dushambashamba tuba turi ku nkengera t'ibiyaga tukagabanya eh, byononekara nibo rero ibishoboka ibi by'abantu bashobora gukora kubaka inzu inyubako zikomeye rusange zijyanye n'ibihe turimo cyane cyane ibyo bihe bidasanzwe igihindagurika ry'ibihe ibi byo gukora ibi byo gukorwa ni byinshi byinshi cyane ubuzima bwose bw'igihugu umwe wese aho aherereye Murakoze.
arahamagarwa kugira icyo yokoze murakoze urakoze nawe fideli niyongabo ku bw'icyo kiganiro aha ni nawe dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimire kuba mwaduteze amatwi dushimire enjeniyeri pg wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na diyata wadufashije kugeranya aya makuru muri studio ya gatanu i washington mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezeho mbararika n'amakuru yacu mu kanya isaa moya n'igice ku isaha y'i kigali mu rwanda n'i bujumbura mu burundi